iri ni ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda turabashoje cyane tubibutse ko tuvugira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri mu burundi naho mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu wiriwe eugenie buriwe neza tomasi eugenia rero agiye kubagezaho amakuru avunaguye yo mu burundi mbere y'uko tujya mu kiganiro muri sanga ikiganiro muri sanga cy'uyu munsi ni ku birego bikomeje kwiyongera bivuga yuko u rwanda rugenda mu nkambi z'abarundi bahunze noneho rugatoranyamo abo rujya kwigisha ibya gisirikare kugira ngo bazajye gutera igihugu cyabo ni mu kanya rero amakuru avunaguye rero urakoze cyane tomasi mwiriwe neza nshuti muduteze amatwi mbahaye ikaze kuri radiyo yanyu intumwa yihariye ya leta zunze ubumwe za amerika mu karere k'ibiyaga bigari tomasi periyero ari mu ruzinduko ruzamugeza muri angola muri afurika y'epfo mu burundi muri repubulika ya demokarasi ya kongo no muri tanzania muri urwo ruzinduko periyero azajya i rwanda i johannesburg i bujumbura i bukavu na arusha ni uruzinduko rero rurerure rugamije gushyigikira akarere mu bikorwa byo gukemura ibibazo biri mu burundi no gushyigikira amatora ateganijwe muri repubulika ya demokarasi ya kongo guverinoma ya leta zunze ubumwe za amerika ikaba ikomeje kuvuga ko gusubukura ibiganiro ku buryo bwuzuye byahuza byahuzwa n'akarere hagati y'abarundi bose ariyo nzira yonyine yo gutuma uburundi bushobora gusohoka mu bibazo burimo bukabasha kurengera ibyo bwagezeho mu myaka mirongo ishize amerika rero irahamagarira umuryango wa afurika y'uburasirazuba gushaka itariki yo gusubukuriraho ibyo biganiro nk'uko byabimburiwe n'inama yabereye atebe muri uganda ku itariki makumyabiri n'umunani y'ukwezi kwa cumi na kabiri k'umwaka ushize wa bibiri na cumi na gatanu intumwa yihariye amerika mu karere k'ibiyaga bigari thomas periyero azashishikariza akarere kose n'abarundi bose babifitemo uruhare hamwe n'ubuyobozi bwa afurika y'uburasirazuba gutera intambwe zifatika mu kuziteza imbere gutera imbere intambwe zifatika kugira ngo nyine ibiganiro bibashe gukomeza hagati y'abarundi u rwanda rwafasheho icyemezo cyo kwimurira impunzi z'abarundi mu bindi bihugu mugenzi wacu arabizi bigira imana aduha iyi nkuru
leta y'u rwanda imenyesha ko igiye gutangura vuba gukorana n'amakungu kugira bimurire impunzi z'abarundi ziri mu rwanda mu kindi gihugu cyo kwemera kuzakira ni mu rwandiko rwashyizwe ahabona na leta y'u rwanda ibicishije kuri site yayo ya interinete kuri iyi tariki ya cumi na zibiri z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu umushikiranganji jejwe imigenderanire y'u rwanda n'amahanga rubize mushiki wawe yamenyesheje ko iyo impunzi zimaze igihe kirekire mu buhungiro kandi hafi y'igihugu bamukamwo bituma imigenderanire hagati y'ibyo bihugu itosekara ku bw'u rwanda amahirwe y'uko umutekano w'u rwanda uhungabana bitewe n'impunzi z'abarundi ni menshi kandi u rwanda ntiruzobandanya rwemera ko imigenderanire rufitaniye n'ibindi bihugu iguma itosekara mu mezi aheza u rwanda rwasabye ibindi bihugu n'ayandi mashyirahamwe guha ubuhungiro abarundi bari mu nkambi n'abari mu bisagara bitandukanye by'u rwanda nta gihugu na kimwe cyitabye ako kamo n'aho umutekano mu burundi aho impunzi zavuye utifashe neza ibyo bibaye mu gihe leta z'ubumwe za amerika zitunga urutoki u rwanda ko ruriko ruhungabanya umutekano mu burundi icegera cy'umushikiranganji ajejwe imigenderanire w'amerika ku bibazo byerekeye akarere ka afurika linda thomas greenfield yabwiye abasenateri ba amerika ko leta ya amerika imaze kuvugana na leta y'u rwanda kuri ayo makenga intumwa ya amerika mu karere k'ibiyaga bigari nawe thomas pereyiro yameje ko hari amaraporo yo kwizigira yerekana ko abategetsi b'u rwanda bariko begeranya zimwe mu mpunzi z'abarundi ziri mu makambi y'u rwanda kugira baje gutera mu burundi ishyirahamwe mpuzamakunguni naryo nyine ryarashikirije ivyo birego ku rwanda mu ndwi irangiye nayo umushikiranganji ajejwe imigenderanire y'u rwanda n'amahanga louise mushikiwabo yarahakanye ivyo birego mu kiganiro yahaye abasenateri b'u rwanda ku munsi wa kabiri aruyizi urakoze uyu munsi kandi ni itariki ya cumi na kabiri ukwezi kwa kabiri ni umunsi mpuzamahanga wahariwe abana bakoreshwa mu ntambara abo bita les enfants soldats bo mu rurimi rw'igifaransa turi kumwe kuri telefone n'umunyamakuru ijwi ry'amerika evariste nzikobanyanka aratubwira uko bamwe mu bakoreshejwe mu ntambara zabaye mu burundi bakiri abana baturuka mu ntara ya kibitoki babayeho evariste uranyumva
ndakumva neza jeni muri make cyane abo bana bakoreshejwe mu mirwano babayeho gute
muri make cyane abana twahuriye ku mugwa mukuru w'intara eh, ya cibitoke mu ruga- mu rugombo ni abashika kuri babiri umwe eh, yagiye ku rugamba afite imyaka cumi n'indwi ari mu mwaka w'umunani ariko ubu ageze mu mwaka w'icumi na gatatu arashima kubona yarasubiye ku rugamba mugabo agatera akamo urundi rwaruka ko rutoja ku rugamba ivyo rero biruko mu gihe muri kino gihe ibihe vya politiki mu burundi bitifashwe- bitifashe neza mw'ishirahamwe ribejene ryitaho ibibondo hano mu gihugu eh, rikaba ribona yuko n'ubu agatera k'abana kabangamiwe bishobora gushika ko urwaruka rusubira gukoreshwa mu by'intambara muri bejene rero w'irirongo bagasaba yuko ah, bariko bashaka gusubira kurwanya leta uno munsi batasubira ah, kwegeranya urwaruka barukwegera mu ntambara Mm, ndagushimiye cyane Evariste nzi ko banyanka iyo nkuru uze kuyiduha mu kanya ku buryo burambuye Thomas rero hari n'amakuru Eh, murakoze rwose eugenia n'abanyamakuru bacu ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda noneho rero ikiganiro murisanga mu kwezi kwa cumi na kabiri gushize umuryango ufite icyicaro gikuru hano i washington dc witwa refugees international uharanira imibereho myiza y'impunzi ku isi yose watangaje ko ufite amakuru y'impamo yemeza ko guhera mu kwezi kwa gatanu mu mwaka ushize igisirikare cy'u rwanda gifata abana b'impunzi b'abarundi kikabajyana mu myitozo ya gisirikari kugira ngo bazasubire iwabo gukuraho ubutegetsi ibi birego bigarutse muri iki cyumweru noneho mu muryango w'abibumbye itsinda ry'abahanga bawo bavuga ko baganiriye n'abarwanyi b'abarundi cumi n'umunani bahuriye mu ntara ya kivu y'epfo muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo bavuye mu rwanda ejo bundi kuwa gatatu minisitiri w'ububanyi n'amahanga wungirije wa leta zunze ubumwe za amerika linda thomas greenfield nawe yabisubiyemo imbere y'akanama ka sena y'igihugu cye gashinzwe ububanyi n'amahanga nimwumve greenfield We're also concerned in Rwanda of credible reports that recruitment of Burundian refugees may have occurred in the past year in the camps in Rwanda.
linda thomas greenfield aragira ati duhangayikishijwe kandi n'amakuru adashidikanywaho ko hari abarundi b'impunzi bashobora kuba baratowe mu nkambi z'impunzi mu rwanda mu mwaka ushize bigishwa ibya gisirikare mu buhamya yatanze madamu thomas greenfield yari kumwe n'intumwa yihariye ya leta zunze ubumwe za amerika mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika thomas perriello nawe dore uko yabivuze There are credible reports of recruitment of Burundian refugees, including children, at camps in Rwanda to fight for the Bun- Burundian opposition. Recently, I met personally with three Burundian teenagers who claim to have been recruited from a Rwandan refugee camp, trained as rebel fighters, and led into the DRC with fake ID cards.
thomas perriero aravuga ati hari amakuru adashidikanywaho avuga ko hari abarundi b'impunzi barimo n'abana bakurwa mu nkambi z'impunzi mu rwanda bagahabwa imyitozo ya gisirikari kugira ngo bajye mu mitwe yitwaje intwaro irwanya leta y'u Burundi mu minsi ishize igihe ku giti cyanjye nahuye n'abarundi b'ingimbi batatu bambwiye ko bakuwe mu nkambi mu rwanda bahabwa imyitozo y'inyeshyamba bajyanwa muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo bahawe irangamuntu z'amagendu ni ubwa mbere leta zunze ubumwe za amerika ubusanzwe ni inshuti cyane y'u rwanda ireze iki gihugu ko ku buryo buda- butaziguye ko rero gihungabanya umutekano w'abaturanyi bacyo leta y'u rwanda ihakana ibi birego dore uko perezida kagame yabisobanuye yabisobanuriye abanyamakuru icyemezo cya refugees international kimaze gusohoka mu kwezi kwa cumi na kabiri We have heard those stories and we have told these people, carry out investigations and, and find out who is gone where and how did they go there and uh, let us know.
perezida kagame ati izo nkuru twarazumvise noneho aba bantu turababwira tuti nimukore amaperereza mumenye ngo ninde wagiye yagiye he yagiyeho ate yagiyeyo ate noneho mubitumenyeshe naho minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u rwanda louise mushikiwabo amaze gushyira itangazo ahagaragara avuga ko leta y'u rwanda ifatanije n'imiryango mpuzamahanga n'andi mahanga igiye gutangira bidatinze kwiga uburyo bwo kwimurira impunzi z'abarundi mu bindi bihugu aragira ati byaragaragaye mu mateka y'akarere k'ibiyaga bigari ko iyo impunzi zigumye igihe kirekire hafi y'imipaka y'ibihugu bakomokamo bishobora guteza ibibazo by'umutekano ku bihugu byombi ni ukuvuga igihugu bakomokamo n'icyo bahungiyemo ngibyo rero ibirebana n'ibirego n'ibyo u rwanda rubivugaho ariko rero gufata impunzi ukazigisha ibya gisirikari ntibyoroshye gusobanukirwa kuri buri wese niyo mpamvu twasabye generale kayumba nyamwasa kudufasha gusobanukirwa ndabizi ko gutumira kayumba nyamwasa biza gutera impaka ariko rero icyo ntabwo aricyo tugamije twebwe icyo dushaka ni ugusobanukirwa generale kayumba nyamwasa yagize inshingano zikomeye mu gisirikare cy'u rwanda mu gihe fpr inkotanyi yari mu rugamba rwo kubohoza u rwanda kayumba nyamwasa yari umwe mu bagize high command ni ukuvuga umwe mu bayobozi b'ingabo ba mbere bo hejuru nyuma yabaye umugaba mukuru wungirije w'icyahoze ari jandarumuri y'u rwanda yabaye umugaba mukuru w'ingabo z'igihugu yayoboye urwego rw'ubutasi n'umutekano nss mu magambo ahinnye y'icyongereza yabaye kandi ambasaderi w'u rwanda mu buhinde nyuma yananiranwe na leta y'u rwanda maze arahunga na n'ubu aracyari mu buhungiro ntabatindiye rero mureke ntumire kayumba nyamwasa jenali kayumba nyamwasa muraho murakomeye
murakomeye tomasi amakuru y'iminsi amakuru ni meza namwe se murakomeye natwe turi aho ni ibisanzwe ye ibi birego rero mwarabikurikiye kwinjiza abantu mu gisirikari mbese cy'inyeshyamba kandi ari impunzi ndibwira ko mubizi neza kuko mu gihumbi magana cyenda na mirongo cyenda perezida museveni wa uganda yafashije abanyarwanda mu rwego rwa gisirikari abenshi muri bo mwari impunzi none gufata impunzi ukazijyana mu gisirikari ni ibintu byoroshye ni ibintu bishoboka ni ibintu bibaho
murakoze kandi irindi ndagira ngo nanjye mbonera umwanya wo gutanga indamutso n'intashyo ku batwumva kandi mbashimire ko mwaduhaye umwanya wo kugira ngo tuvugane natwe turabashimira rwose yego murakoze cyane uranavuze ngo ubwo muduhaye ijambo ngo ubwo bizateza impaka ni ngombwa ibigaragaza n'ibiganiro turimo n'ibibera muri kariya karere uko ikibazo giteye ntabwo umuntu yakabonye kuki se aho ndi byagateje impaka ntabwo ari nge mpunzi ya mbere ivuye mu bihugu ibyo ari byo byose ariko nibyo koko ubwo biteza impaka kubera amahane ariko noneho reka nsubire ku kibazo wari ubajije uti se ubundi impunzi zishobora kwinjira mu gisirikare icyo nakubwira ubusanzwe impunzi kugira ngo ubuhunzi burangire kenshi binyura mu nzira y'imishyikirano igihe ari amaleta yenda yumvikana kandi ubutegetsi bw'impunzi zahungiyemo bwumva neza ko buri munyagihugu afite uburenganzira ariko igihe ibyo binaniranye kenshi na kenshi ubundi impunzi zishobora gufata imbunda kugira ngo zisubire mu gihugu cyabo kuko aribwo buryo bwonyine buba busigaye iyi mishyikirano yananiranye nk'uko umaze kubivuga rero muri mirongo icyenda kuko abanyarwanda bari barahunze muri mirongo itanu n'icyenda ubwo urumva ko hari hashize imyaka mirongo itatu ibyo by'imishyikirano byari bitakiriho bafata imbunda bararwana ariko ibirimo kubera rero hagati y'u rwanda n'uburundi ubu ngubu n'ibibazo birimo kubera mu burundi n'uko iby'abanyarwanda barimo gukora bitandukanye n'ibyo ngibyo byo muri mirongo itanu n'icyenda ubwo rero yenda twakomeza tukavugana ibindi wambaza niko se jenali kayumba nyamwasa bitandukanye gute kuko ni impunzi n'impunzi
oya aho bitandukaniye aha leta y'u Burundi iravugana n'abari muri opozisheni n'abayirwanya aho tuvugira ubu ngubu hari imishyikirano irimo kubera y'abatangiye kubera muri uganda nabonye n'ejo bundi muri East African community bavuga ko naho bagomba kuzahahurira ntabwo leta y'u Burundi yigeze ibyanga ubwo ni ukuvuga ngo ntabwo leta y'u Burundi wavuga ngo ubu ngubu ngo inzira zose yarazifunze nta kindi gisigaye uretse intambara aho rero niho ubona ko hari ibintu bitandukanye kandi izo mpunzi zo mu burundi ntizirarangiza n'umwaka zinahunze kumva rero ko leta y'u Burundi yihutiye kuvuga ngo tugomba kuvugana n'abaturwanya tugashakisha inzira wakavuga uti yenda mwajya muri izo ntambara ari uko ibyo bitariho ariko noneho ugiye no kuvugisha ukuri ubuse wibwira ko impunzi z'abarundi zaba ari iziri muri tanzania n'iziri mu rwanda ziruta impunzi z'abanyarwanda ziri hanze y'u rwanda muri iyi myaka ishize irenga hafi makumyabiri n'indwi kuva muri mirongo icyenda cyane cyane mirongo icyenda na gatanu kugeza n'uyu munsi abanyarwanda barahunga ntabwo rero wajya kuvuga ngo abarundi bafite impunzi nyinshi kurusha n'abanyarwanda abanyarwanda bari mu buhunzi baruta abarundi bari mu buhunzi
jenali kayumba nyamwasa nk'uko nyine nabibabwiye mbasaba iki kiganiro ntabwo ari byo jyenyine tuganira ahubwo muraganira n'abandi bantu basanzwe barahamagara noneho tukabashyira hamwe bakabibariza ibibazo ndetse bagatanga n'ibitekerezo byabo muri urwo rwego dufite christine utegereje kuri telefone christine wiriwe neza
mwiriwe neza tomasi urakomeye
yego murakomeye namwe iryo jwi ko numva ndizi ntabwo ari christine ni christiane noneho watanga ikibazo cyawe eh bari bambwiye ko ari christine watanga ikibazo cyawe
yego ndaramukije uwo mutumire yego njye nari nari ifite icyiyumviro bibaza ko ngaho z'abarundi ziri mu rwanda bibaza ko ibyo bavuga yuko ngo bariko biga ibintu ngo byo kuza gutera uburundi ndabyibaza nibaza yuko ahubwo barababajwe n'uko babahaye indaro bataciye babirukana sinibaza ko bari ngaho ngo bariko bategura ibintu byo kuza gutera uburundi sindavyibaza nimba hari aho christiane ni ni amakungu abivuga avuga ko yatohoje ni aho ngaho dufatira gusa
ega tomasi n'amakungu aba bategetsi bo ngaha mu burundi baragenda bababwira ko ari izo mpunzi ziko ziriga iyo ntuzi iyo myimenyerezo kugira tuze gutera uburundi
ubwo we ntabwo byemera ko biriho rero ko batoza abantu b'impunzi ntabyo nemera ntabyo nemera ye christian urakoze
urakoze cyane noneho duhamagare lionel lionel wiriwe neza
mwiriwe mwiriwe uratangaza iki
yego i kigali mbanza mudamukize umutumire yego arakumva rwose
twere ikibazo dufite ibyo bintu bavuga ni ukubeshya ntaho byakabaye yuko ahantu bavuga yuko boza gutera igihugu bakavuga yuko umutekano ukwiye ari mirongo ine n'icyenda ku ijana n'ibice icyenda ku ijana ukabona yuko umutekano uhungabana cyane mu gisagara kayanza na kirundo n'umupaka n'u rwanda bakahaca aho boja gutera bava mu nkambi bakagishikira aho numva ko ari ugusuzuguza wa mutekano kandi bavuga ngo bafite abagize umutekano mu gihugu icya kabiri inama zimaze kubaza inyo afurikeni yego u rwanda rusaba maprobu ko zoza ku mupaka bagacungira icegeranyo cy'umukuru w'igihugu cya kabiri cy'umukuru w'igihugu butore we yabyanze
yego twebwe rero nk'abanyagihugu b'abarundi bahungiye mu gihugu cy'u rwanda bashaka ibihugu bitagira umutekano nk'igihugu cy'ubuganda igihugu cya tanzania aho impunzi zirwa ziriyo impunzi imbonerakure zirava i bujumbura zigaca i kigali zigiye i kampala kwica z'abarundi bakabura ingene bokora abantu ngaha mu rwanda ubwo si u rwanda rurabareka bakagenda ruba rubizi
none nta muntu muzi mwatoze nyakubahwa umenyeshamakuru yishwe mu buganda none woshika ibuganda gutace ngaha twabona ingene batwica turi ngaha twahungiye turi benshi kandi ndazi n'abawopoze bari mu masosiyete sivile nabonye ngaha i kigali noneho lionel ubwo ngubwo we none mba nakurikiye neza kuri ibi ngibi birebana n'ibi birego by'uko u rwanda rutoza abana b'impunzi b'abarundi urabyemera cyangwa ntubyemera ese hari ikibazo bifiteho yego urakoze cyane si ibyo gato aho bamaze gufata bakavuga ko batumwe n'u rwanda n'imbonerakure zijya ahanye zijya gutumbanya umutekano hano nimbonera kure zihunga zikajya kubeshya zibeshya ayo makungu ayo makungu nayo ananiwe yo gutabara agaca
ye lionel urakoze cyane
saba murakoze noneho tongere duhe ijambo generale kayumba nyamwasa kuri ibi bitekerezo bibiri agira icyo abivugaho generale
murakoze tomasi ndabumvise nabise ibyo christine avuze n'ibya lionel ndabyumvise birumvikana igihe umuntu ari mu buhunzi agatanga igitekerezo nk'iki kandi umuntu yaraguhaye ubuhunzi ushobora kuba wavuga ibintu nk'ibyo christine kuba avuga ati ariko we ari bujumbura we ari bujumbura burya eee oke ari bujumbura ubwo ngubwo wenda riyaneri niwe uri mu buhunzi Eh.
ibyo ntabwo mbyemera Mm.
kandi ari bujumbura nabyo birashoboka kuko urumva niba atari umusirikare kandi yenda atazi n'ibyo bintu ukuntu bikorwa ibyo umuntu wa- wabimwemerera ukavuga uti ubwo ni ukuvuga ko atabizi Mm.
ariko icyo- icyo nshaka- icyo nshaka kuvuga ni ikintu kimwe impunzi z'abarundi ntabwo ziri mu rwanda honyine impunzi z'abarundi ziri muri tanzania hari n'abagomba kuba baragiye muri congo Eh, barahari barenga Nahari- ibihumbi cumi na bine Bar- barahari muri congo Mm.
na hano muri south africa barahari kuko turababona aho bas- aho basaba impapuro tubabona buri gihe no muri uganda barahari ndashaka no muri uganda barahari Ah, none christine kuki we yatekereza ko abo duhereye kuri refugee international ugakurikizaho bariya group of experts bariya ba un noneho n'abanyamerika urumva perero ko avuga ko yivuganiye nabo kuki bavuga u rwanda gusa ntibavuge tanzania ntibavuge uganda ntibavuge ubu- congo ntibavuge hano muri south africa ko nabo ibyo ngibyo babikora mhm, kuki bavuga u rwanda rwonyine icya kabiri nshaka kugira ngo nibutse christine akwiye kumenya ko kuva muri mirongo icyenda na na gatandatu u rwanda nta kindi ruhoramwo ruhora mu bintu by'intambara n'ibihugu by'ibituranyi
mhm, ntiwibuke neza intambara zabaye hagati y'u rwanda na kongo igihe cya mubutu igihe cya kabira intambara zakurikiyeho za cndp ibyakurikiyeho muribuka intambara zabaye n'abanyayuganda za kisangani mwibuke by'ejo bundi bya bya m ventura mhm.
ariko munibuke ni mu minsi yashize umubano mubi hagati y'u rwanda na tanzania igihe perezida kagame yavugaga ko azica kikwete mwibuke neza ibibazo byagiye biba hagati y'u rwanda na uganda kuva muri mirongo igihumbi kimwe magana icyenda mirongo icyenda n'icyenda kugeza ejo bundi ibihumbi bibiri n'icumi Mhm.
mumenye neza ibibazo bijya- bitajya birangira hagati y'aba- y'u rwanda n'ubufaransa none ko hari ibindi bihugu bimwe kariya karere ko hari kongo ko hari uganda nyine ko hari tanzania kuki n'ubwo burundi kuki bavuga u rwanda rwonyine Mm, christine we yakwibajije akavuga ati ko hari ibindi bihugu byinshi biri muri kariya karere kuki we u rwanda rwonyine kuki utamubwira uti isi abarundi kuki batabonye muri za cndp mbona rusange bari muri congo kuki badatera tanzania cyangwa tanzania ivugiye kuri butere uburundi mhm, biterwa n'iki mm, kuki aba baturanyi bavuga u rwanda gusa kuki abakozi ba ba loni bavuga u rwanda gusa kuki ibihugu nk'abanyam- nk'abanyamerika bavuga u rwanda gusa christine rero kubera yuko yenda ashobora kuba ntabwo ari umusirikare ashobora kuba yenda atari muri politiki ngo akurikire ibyo byakumvikana ariko babibayemo nkatwe turabizi ni ibyo kandi Mm.
muhaye izo ngero uzitekereza utavuze n'u Burundi gusa dutekereze ibyo bibazo byabaye hagati y'u rwanda na uganda hagati ya tanzania hano south africa abafaransa abo bose ni babi abanyarwanda nibo bagira ukuri Ab- iyo miryango yose irabeshya ibyo bihugu byose bikabeshya noneho Abarwa- abanyarwanda bakagira ukuri General Icya kabiri Kami- rero nashaka ku- nashaka kubwira Lionel nawe kugira ngo umusubize Yego. Mm.
cyangwa cyangwa banza umbaze Ye, abanza umusubize abanza anyurwa Eh, Lion- Yego.
eh, noneho Lionel nawe yaravuze ati kuki ati habaho eh, batazana abantu kujya ku mipaka yenda za Kayanza Kirundo kugira ngo mbese izo ngabo niba zinahari bazabone aho zituruka Mm, arongera avuga ngo imbon- ingombanira kuri zica abantu ngo zikabikira muri Uganda mhm, none ndashaka kugira ngo mubwire ngo ntabwo aribwo bwa mbere tubona abantu barinda imipaka kuzana abantu bo guhagarara ku mupaka muri mirongo icyenda kuva muri mirongo icyenda kugera muri mirongo icyenda na kane intambara zirangira mu rwanda hari abantu bahoragaho ku mipaka aho ngaho b'abasirikare b'abaobservers ba hari Mon- abaroni, uwo mutwe hari witwaga abayeni.
monuworo ntabwo byigeze bibuza inkotanyi kurwana no gukomeza gukora ibyo byo zakoraga kandi zijya no muri Ikiro- uganda Hehehe, cyane Ah.
ibyo rero ntabwo ari ibibazo bya- byavuga ngo ubuzanye aba bantu ikibazo cyarangira kandi ababikora nyine babifitemo experience kuko icyo gihe cyose barabikoraga Mhm, hanyuma rero ni ukuvuga ngo imbonerakure zica abanya- zica abarundi aho ubwo nyine kandi ruyenere ndumva asa nk'aho ari impunzi ahantu none se ko atatubwira n'abarimo gupfa mu rwanda ngo atubwire nk'abariya ba imamu ruriya imamu eh, eh, munyengango mm, n'abandi abo se nabo barimo kwicwa n'imbonerakure mhm, ko mu rwanda tuzi n'ejo bundi uribuka abapolisi n'abasirikare bavuga ko hari abantu bapfuye za kimironko abantu baba bishwe n'imbonerakure ibyo rero byo kuvuga ko yenda hari abarundi ngo bavuzwa muri uganda nabanze amenya n'aho yahungiye mu rwanda abanyarwanda bari mu gitobo bari no kwicwa n'andi nabo ni imbonerakure ibyo Ye.
rero umutekano muke igihe uhari kandi ubutegetsi bwarihaye guteza umutekano muke mu karere ibyo biba ari ibibazo ariko kugira ngo mbisobanure neza kugira ngo abam- abambanjirije kumbaza babyumve neza ni ukugira ngo bamenye neza u rwanda eh, ikintu mu cyongereza bitwa polisi rugenderaho ni ukuvuga amahame ya politiki amahoma ya politiki bagenderaho mu mibanire yabo n'ibindi bihugu Mhm.
icya mbere uko mujya mubibona ni uguteza akaduruvayo gateza akaduruvayo ibyo nabibabwiye muri ibyo bihugu mu kintu cyitwa aguresheni ugasanga bafite politiki Yo gushotorana.
usanga baha- bahanganye n'ibindi bihugu aguresheni ni ugushotorana Iyo no nibyo gushotorana gusagarirana nibyo ubona bafite politiki ishotorana niyo mpamvu ubona ari bo bonyine muri kariya karere bahora bari mu bintu byo gushotorana Mm, icya kabiri ni uguhora bagomba gukora ibintu ahasigaye bagahakana mhm.
muzajye mureba aba- mu rwanda ubu- ubutegetsi bwa hariya bukora ibintu byinshi ariko ikintu cyo guhora bahakana bahakana bahakana bahakana Mhm.
hamwe no kubeshya ibyo rero niyo politiki bakoresha mu mibanire ya- yabo n'ibindi bihugu nta Jean- n'impamvu nk'abanyamerika bari babanye neza yego wavuga ko bajya kubabeshyera baba babeshyira se ko babafashe ibintu byinshi baba babeshyira babashaka iki ye cyangwa ru- cyangwa loni ko yari yaraborotse ripoti ya gurupe ofu egisipasi igihe cya emu ventura ko kino n'ubu ngubu bakongera kujya kubavuga kandi barabujije ko bafatira ibihano aha ibyo rero bakwiye kumenya ko arizo mpamvu zibitera ni ubutegetsi bufite polisi bufite imikorere ya politiki y'ubushotoranyi niyo mpamvu iteza biriya byose jenere kayumba nyamwasa niwe mushyitsi mukuru kuri iki kibazo cy'ibirego byo ku rwanda aba amahanga leta zunze ubumwe za amerika umuryango w'abibumbye reka mpiniraho n'u Burundi bavuga yuko u rwanda rwigisha impunzi kugira ngo ibya gisirikare nyine kugira ngo abo barundi bazajye gutera igihugu cyabo noneho duhamagare kadafi kadafi urahura akomeye
yego ndakomeye nawe watanga ikibazo cyawe
mbujye mu isanzwe si ikibazo cyari nk'ikiyumviro nagira nshikirije kuri ya raporo ya amerika kuri leta y'u rwanda Mhm.
Eh, mu isanzwe hajya leta ya amerika urabona amerika ni igihugu gikomeye ku isi urabona ko ari premier ku isi hose ku isi hagira inzu isohora raporo ikayisohora neza ikayisohora ikemeza ibintu kuvuga ko ita- kitaba yihenze Mhm.
aho rero igihe ikintu basaba nk'abanyamerika nk'abantu bakomeye ku isi igihe bamaze kubona ko ibyo bintu byamaze kuba ntibabiguze mu majambo gusa ntibafate rero mezire bayifate nk'uko bafata igihugu cy'u Burundi rwanda rwo bagifatira ibihano kuko ibyo bintu bireba ntibyemewe Mm.
Eh, jewe mu isanzwe kari ako kabazo gusa nagira nshikirize ntibabigumize mu majambo bafatire izo mezire kubera ko ibyo bintu bazi ko bitemewe nabo nyene baravuga ko bitemewe bafatire ivyo gi- ivyo bihano mu rwanda ureke ko ku- kwigisha abo bana bahunze igihugu bazi ngo barahunze none kumbe bagiye mu bindi bintu kandi badashaka ye kadafi urakoze noneho duhamagare regis regis wiriwe neza
mwiriwe nawe watanga igitekerezo cyawe cyangwa ikibazo cyawe
yego ikibazo nagira ngo mvuge yego konyi konyi ya- yamaze kwereka niba imaze gufata ibyo birego bifatika ku rwanda ruba rutanga imyimenyerezo ku- ku mpunzi ziba ziri mu rwanda Mm.
I- ibyo bi- ibyo birego ikaba ibifite neza irafite n'ibindi birego by'uko ngira mu burundi baba bamaze kwibonera yuko nkuru nziza yoba yica abantu kandi kuba jene akica abantu kandi atacyo bazira Regis, Hari rero izo mpunzi ziba Regis, zarahunze zigahungira mu regis we gihugu, regis zirongera urakoze uko urakoze zobaho, ku kuko na- ziba wa- ziriko ziratoteza regis urakoze ntabwo uri kugusha ku ngingo y- y'ibyo turi kuganiraho ntabwo ari ari byiza gutandukira reka ahubwo twikomereze inshuti z'ijwi ry'amerika hari uwitwa kibasumba blaise wanditse ati generale kayumba nyamwasa we abona ikibazo cy'uburundi cyakemuka gute binyuze mu zihe nzira n'iyihe nama yagira abarundi generale kayumba nyamwasa uyu muntu mwamusubiza iki
Eh, urabona icyo namusubiza ntabwo ngewe navuga ko naba nzi neza umubazo- umuti w'ibibazo biri mu burundi Mm.
yaba ari uku- yaba ari ugutandukira cyane kuko hari n'abo numvise mbere yanjye bavuga ngo ibibazo biri mu burundi ngo ni uko ngo leta y'u Burundi ngo itigeze ikorera neza abaturage ariko ariko hari amaraporo nabonye bagaragaza ko muri kariya karere ndubara akarere raporo yo mu bihumbi bibiri na cumi na kane bavuga ko mu mibereho y'aba- y'abarundi aribo ba- barundi bafite iko society iko eh, muri kariya karere iko ni ukuvuga ngo imitungo yabo usanga isa nkaho yegeranye bagaragaza ko u rwanda hariho ubusumbane bukabije mu bakire cyane no mu bakene ibyo rero ujya uvuga ngo ntabwo bakoreye abaturage kandi bakugaragaza ko aribo nibura bafite imibereho isa nk'iyenda kwegerana nibura ko ibyo bibazo biba atari byo ariko rero burezi aravuga ati utekereza iki ngewe icyo ntekereza ndibwira ko icya mbere ni uko abarundi bakomeza bakicara bakaganira kuko ibibazo byo birahari ntawahakana ko yenda mu burundi hatabaye ibibazo kuva umwaka ushize kugeza n'ubu ngubu ibibazo birahari kandi biba ko n'abarundi batabihakana ariko icyo ngewe numva nshimaho ni uko nibura baganira banavugana kamwe nk'urugero ubu ushobora kujya mu burundi ukahasanga perezida eh, bagaza ukahasanga buyoya akahaza ukahasanga ntibantunganya ukahasanga ndayizeye abo bose ni ababaye abaperezida b'i burundi kandi ukajya kumva ukuntu muri iyo mishyikirano baba barimo nabo baba babirimo ukumva hari abandi bahungiye mu rwanda hari n'abonzi nabo bari muri iyo mishyikirano ndibwira ngo abarundi icyo naba icyo ngewe numva navuga ni ugukomeza iyo nzira rwose yo gushyikirana ibibazo byarabaye kandi birahari kandi ntabwo bizarangizwa no kwicana nta nubwo byarangizwa n'izo ntambara yenda bashaka gutezwa n'abandi bo nibakomeza bakaganira bagahura njye mbona bari n'imbere y'aba- y'ababanenga nonese ko utagira mu rwanda ngo bazakwereke bati dore uwari perezida runaka nguyu cyangwa ngo bakwereke bati dore undi wari umuporotisiye nguyu nta n'uwanavuga ngo ngo n'uwanahunze ngo ashobora gusubira mu mu rwanda ngo agire n'icyo yanahakora jenerali kambaye mwasa ariko perezida bizimungu aracyari mu rwanda none perezida bizimungu wo wari wari wumva avugira kuri radiyo ko ujya wumva ntibantunganya ukumva bagaza wari wigera wumva bizimungu kuri radiyo uzamu- uzamubwira noneho uzamuha ijambo avugire kuri voa nawe tumwumve ntabwo batwemerera Ah, ngaho rero aracyafunze nubwo afungiye iwe.
kangahe twumva kuri twumva abantu bantunganya kuri za bbc n'abandi yewe nabo ejo bundi yari hano muri south africa ibyo rero umenya aho niho bitandukaniye ni mu kwereka aho ibintu bitandukaniye ndababwira rero abarundi nk'uko burezi yaravuze ati wicyo utekereza ni iki icyo ntekereza ni icyo kuvugana kuko igihe abantu bafitanye ibibazo kugira ngo birangire ni uko baganira bakareba ibyo bibazo uko babikemura kandi abarundi bari- barimo kubigerageza ariko babikoze neza kandi mu buryo bwo kwihuta byaba ari byiza nicyo kibazo cy'impunzi twavugaga cyarangira nuko njye mbyumva hanyuma hari na kadafi wa- cyari igitekerezo ye- cye yego ariko hari nacyo wagira icyo ukivugaho ati ntibave mu ma- mu magambo ahubwo bafatire n'u rwanda ibihano nk'uko batangiye kubifatira abarundi bamwe na bamwe
Eh, nibyo ubundi ariko burya politiki iri ku isi burya ntabwo ubundi eh, iba feya feya sinzi ko nakita mu kinyarwanda mbese ni ni nko kuvuga ngo ntabwo igira ubutabera ntabwo umuntu igira agereranije Mm, ntabwo igira ubutabera kuko iyo biza kuba ari ibyo gufata ibihano nta n'impamvu bara- nta mpamvu bagafatiye eh, uburundi ibihano ko bahinduye itegeko nshinga noneho bakareka u rwanda nabwo rwarabikoze utekereze urumva igihe abarundi bahinduye itegeko nshinga ni nabwo n'abanyarwanda bahinduye itegeko nshinga icyo gihe rero bari bakwiye kugira ngo nabo bafatire ibihano kuba rero batarabikoze n'ibi ngibi kuba baribonye bashobora kutanabifatira kuko n'ubundi muri igihe cya miventura mwabonye ko byabaye ariko nta n'ibihano bi- byumvikana bafashe ni ukuvuga rero ko politiki mpuzamahanga buriya ntabwo igira ubutabera ariko rero mu bisanzwe ugiye gushyira mu gaciro ibyo bikwiye kuba bikwiye kubaho ahasigaye rero ndibwira ko ni abarundi ubwabo bakwiye gukomeza bakagaragariza amahanga ikibazo bafite cyane cyane ko nubwo baba bafite ibibazo byabo ariko ikibitera cyane gikomeye ari ikibazo gituruka hanze y'igihugu cyabo Mm. muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro muri isanga turaganira kuri ibi birego by'amahanga bikomeje kwisukiranya bivuga yuko u rwanda rutoza impunzi z'abarundi ibya gisirikare kugira ngo bazasubire guhirika ubutegetsi mu gihugu cyabo dufite damian kuri telefone damian wiriwe
mwiriwe neza tanga akabazo kawe nanjye ndatangira ntanga ikibazo cyangwa se reka ntange igitekerezo Mm, ufite igitekerezo n'ikibazo
Eh, mfite igitekerezo Mm,
igitekerezo uri kubona harimo politiki hano muri afurika mm, ni kenshi abategetsi bakunze kurwana ibintu by'ubutegetsi nyamara bidakwiye burya nta kindi kintu kibitera uretse nk'abategetsi baba bashaka ku- kugumya birengeje imanda nyinshi cyane icyo biba byisanga bigendeye ku mwuka niko se mubi.
damien gusha ku ngingo y'ibi birego jyana ku ngingo y'ibi birego
kuri buri wese ikintu navugaho nk'abarundi bo ubwabo bakagom- bakagombye kwicara hasi kuko bamaze kumenya aho ikibazo kiri Mm, hanyuma ikibazo bakagitorera inyishyu bakavuga ati ikibazo ni iki ngiki hanyuma n'umuti
radiyo ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda inshuti zacu mutubabarire umurongo wa damien uraducikanye ubwo tuzamushaka ubundi noneho duhamagare nimubona nimubona uraho urakomeye
naho tanga Ndabara nawe igitekerezo muke.
cyawe cyangwa ikibazo
bo jewe mfite akabazo gato nagomba ndababaze
yego Alo?
komeza ndafite akabazo gato nagomba nzi uwo mutumire Mm, kuko mu burundi hahoze hari imi- ha- hari imigwi igwana mm,
nyamigwi ikaba yarwanira ya- yaba yatorejwe muri tanzania mhm, muganshi twigeze twumva komantere nyinshi babivuga ko muga mu rwanda bakareka bavuga ko hari abantu ariko baritoreze bakareka bashyira ko komantere cyane rwose mm.
mbega a- ayo mategeko yoba yavutse ryari k'ubu umenga niho hoba harimo ryera cyane rwose ta raporo bari babigize mu myaka ihebye akandi ka ikindi cyumviro mfise Mm,
ni uko mbona ko ko- ko ibiganiro byonyaruka kuko abarundi bonyine barazi ahantu ahantu barwaye mm, kuko nibaza ingorane nta n'umwe atazi aho yavuye yavuye ku kiringo cya gatatu cyonyine nta handi yavuye nibaza ko kwicara hanyuma iyo ngorane yo kuba tuvuga ngo u rwanda u rwanda ikava mu nzira abarundi tugasubira kubana nk'uko nk'uko twana eh.
iki ni icyiyumviro cyanjye urakoze nimubona noneho duhamagare na Ndabona.
chris mbere y'uko twongera gusubiza ijambo jenali kayumba nyamwasa chris wiriwe
wiriwe ni amahoro eh, ni amahoro tanga nawe ikibazo Amo- cyawe
amutije nyakubahwa generale Mm, aca yigwa ko mvuga nti rero mw'aka karere iwa ku burundi u rwanda gaherereyemo umu- perezida yidogerwa n'uyu nyakubahwa mm, abo yangaje twarabyumva we yasanze mu bihugu byo hanze mbo bakabagirira nabi abandi bagahigwa n'uyu nyakubahwa mwatumiye arimwo mm, avuga ati none ibyo bintu bizoba kugera ryari Ni ubwo nyakubahwa kagame ntazohava asanga yagize abansi benshi kandi aribo yoke aribo bomukingiye mw'ibi bihugu biri mu mubano yegeranye nkavuga nti ubwo none kumenga abarundi n'abanyarwanda bari abantu babanye neza Mm.
ubwo kuri kahise ku bami hagera igihe bikanga baka- bagakura mu mashi bagashyira no mu migeri mm,
ati none ubwo bagumye ibintu amaraporo ubonye bigaragaza ukuri nk'uku bamwe babihakana ati hazoshika igihe akure mu majambo bashyire mu bi- mu zindi mu zindi nzira ye chris urakoze Ari aka- yego ye jenali kayumba nyamwasa mwabumvise
urabona eh, Damian yavuye nyine atarangije ikibazo cy'ubwo ntabwo ndi bugisubiremo ko nimubona yavuze ati ko ubundi hari amagurupe kera yajyaga arwanira ava muri tanzania ati ubu ko nta bajyaga bavuga ku cy'ubungubu buvuga u rwanda Mm, ndashaka kugira ngo mubwire ko politiki mpuzamahanga yarahindutse muri kiriya gihe muri za miro mu myaka ya za igihumbi kimwe za mirongo icyenda na mbere yaho icyo gihe intambara nka ziriya zarabaga ugasanga ntacyo babivugaho n'iyo yo muri fpr yewe yarabaye nta nubwo bigeze bafata ibihano ngo bifatire abari muri fpr ariko ubu ngubu ubona ko ibintu byahindutse isi yarahindutse mhm, ni ukuvuga rero ko icyo gihe niba byarabaye byarabaye nta nubwo ari abarundi bonyine barwanaga icyo gihe hari n'abandi barwaniraga muri ibyo bihugu ariko ubu byarahindutse ariko n'ubwo icyo gihe batabivugaga ubu bakaba babivuga icyo tuganira ni ibiriho ubu ngubu ibyo byabaye byarabaye byararangiye ntabwo aribyo twagenderaho twavuga ku buriho ubu ngubu nk'uko wari ubibaje wavuze uti amaraporo yatanzwe n'aba bantu bose bavuze yaba refugee international baba ari abantu bo muri un yaba abanyamerika bavuze n'abarundi ubwabo ibyo bavuze ndibwira ko ikintu cyangombwa dukwiye kureba tukareba n'umubano w'ibihugu n'akababaro biteza abanyagihugu maze rero icyo nabivugaho ni ukuvuga ngo ubu ngubu ibibazo biriho ni uko abarundi bari mu rwanda urebye n'ibyo abanyarwanda bavuga bati mu burundi turashaka guhagarika intambara y'amoko azaba hagati y'amoko ibyo bintu rero ngewe ndumva ari cyo kintu dukwiye kureba nibyo koko ise byaba bishingiye ku kuri ise aya maraporo ashingiye ku kuri ngewe ndibwira ko aya maraporo ashingiye ku kuri ikindi ni uko tanzania itarigeze yihakana ngo ivuge ko n'aba bantu batahabaga igihe ugiye gukora ibintu ukanabihisha ntunavuge n'impamvu bikora nicyo gituma n'ibyo byose bajya kubikurikirana ariko abatanzaniya icyo gihe bo nta nubwo bigeze banabihakana ahubwo na perezida museveni ntabwo ahakanye
bahamagariraga leta y'uburundi yari iriho icyo gihe bakanababwira bati n'inyeshyamba ziri hano nimuvuye muvugane yewe n'amasezerano yabereye muri icyo gihugu cya tanzania na perezida museveni agifashe inkotanyi yarabyemeye
yarabyemeye ibyo rero niho bitandukaniye n'abariya abantu bagakora ibintu mu bintu bya rwihishwa barangiza babafata bakabihakana ahasigaye noneho bakigiranya n'inyinshi ntawe bitandukaniye icya kabiri ni icyo yenda kurisi yari avuze ati iby'abantu bahiga abandi nibyo koko ntabwo ntabwo ari leta y'u rwanda yakagiye gutangira kuvuga yenda n'ibibera mu burundi kandi koko nk'uko yari abivuze barahiga abantu haba hano haba n'ahangaha muri muri amerika haba no mu bwongereza usanga abanyarwanda aho bari bahora mu bwoba tubana hano n'abarundi tubana hano n'abarundi muri tanzania hano muri south africa tunanaganira ntabwo ndumva hari umurundi uvuga ngo leta y'uburundi yaje kumwikira hano muri south africa ariko abanyarwanda baba hano muri south africa bose bahora bahigwa usanga ubutegetsi bwa hano buburira abanyarwanda nimugerageze mwe kugenda mu majoro nimugerageze mwe kujya mu manama leta y'u rwanda irabahiga aba naho ibintu bitandukanye ikindi rero ndashaka kubabwira ko ikibazo cy'abatutsi n'abahutu mu burundi cyasaga nk'aho cyari kigiye kurangira ariko rero mwibuke neza haba politiki hariya mu rwanda ituma n'aya moko kugira ngo azongere yiyunge bigorana mwibuke igihe cya cndp cyangwa muhere ku kintu cy'abanyamurenge muribuka ko intambara yabaye hagati y'u rwanda na congo aho kugira ngo tuvuge ko cyari ikibazo cyari hagati y'abanyarwanda ubwabo b'impunzi bari barahungiye muri congo noneho na mubutu ariko muzi ko cyaje kwitwa ko ari ikibazo cy'abanyamurenge abanyamurenge bari abatutsi icyakurikiyeho mubuto avuyeho kabiri agiranye ibibazo n'abanyarwanda abanyamurenge barashira mwibuke igihe cya sendepe igihe cya sendepe bavuze ko bankunda batangiye ziriya ntambara ko bashaka kurengera abatutsi bari muri kivu y'amajyaruguru ibyo byararangiye abatutsi barameneshwa bararangira n'ubu mu burundi rero bumva bavuga ko hari jenoside igomba gukorerwa abatutsi bisobanuye ko niba turimo kumva ejo uzajya kumva wumve abarundi kandi ibwira ndabasaba batwumva batazabikora byo kumva ko yenda ikibazo gishobora kuba kiri icy'abatutsi bazamenye neza ko ari ikibazo cy'ubutegetsi batazirirwa bakitirira ikibazo cy'amoko kuko aho bari bageze bari batangiye kubana bazakomeze babane ibibazo bamenya kuri by'abategetsi batazigera babyitirira abaturage murakoze radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro muri isanga ibirego byisukiranya bivuga yuko u rwanda rutoza abana b'impunzi b'abarundi kugira ngo bazajye gutera igihugu cyabo nibyo tugerageza gusobanukirwa na generale kayumba nyamwasa kuri telefone dufite fiyakire fiyakire wiriwe
wiriwe nawe akabazo kawe
mbere ndatanga uturamutse umutumire yego arakumva
rero akabazo mfise ni nk'intererano ibibazo mbona byo mu burundi n'ibyo mu rwanda aho uburundi buvuga yuko u rwanda ariko bagisha imyimenyerezo ya gisirikare ngo ko abarundi bazaza gutera uburundi ibyo mbona ko atari byo mbona yuko ari politiki yo mu burundi ya nkuru nziza bashaka gushyiramo ibintu by'ubwoko
yego komeza
bashyiramo ibintu by'ubwoko ko u rwanda rwarushigikiye abatutsi kuko kuva na kera bashyiramo ibintu by'ubwoko kugira ngo barabe yuko bashobora gutsinda ibibazo barimo bo nyine bishyizemo baracabona rero ngo abatutsi nibo benshi bahunze baja mu rwanda u rwanda barabashigikiye ngo nibo rero bazorateye umutekano muke mu burundi ariko turabona ko atari vyo
ariko se fiacre sinzi nimba wakurikiye iki kiganiro general kayumba nyamwasa yavuze ati ariko se leta zunze ubumwe za amerika ni inshuti y'u rwanda umuryango w'abibumbye n'indi miryango irega kuki bavuga u rwanda nicyo gisubizo yari yatanze ati kuki u rwanda kuki u rwanda kuki u rwanda gusa kuki batavuga tanzania kuki batavuga uganda ibyo ari byose aho ngaho nawe washakishirizamo igisubizo urakoze cyane
ego murakoze igituma ngira bavuga u rwanda
yego halo ndakumva nicyo kibazo nicyo kibazo nyine nagu- nagumye mvuga igituma bavuga u rwanda niko icya kibazo cy'ubwoko nyine baguma bashyiramo
oya loni na Kuko ntuze n'abandi- oya loni na na na leta zunze ubumwe za amerika ntabwo bigeze bavuga iby'amoko urakoze Oya, Ra- ni Uburundi radiyo bwa- ijwi rya amerika mu bwa- kirundi n'ikinyarwanda natangiye mvuga ko iki kiganiro kubera umutumire wacu gishobora guteza impaka nari nabikuye ku muntu witwa nkusi norbert yanditse agira ati hahaha murasetsa rwose kayumba se muramubaza ibyo muramubaza ibyo abiza ate ko nawe ari impunzi mu zindi ikindi kandi ntari mu rwanda ntari n'i burundi ntacyo ashinzwe cyatuma amenya ibyo ibyo avuga ni ibiri mu mutima we nk'uko abyifuza mutumira abavuga ibyo mushaka ubwo ni ukuvuga ko nta kuri mukeneye namwe mushatse mwabyivugira mutiriwe mutumira ngo ibyo rero ni agatekerezo kamwe kuko banditse ni benshi cyane jenali kayumba nyamwasa none uyu muhungu cyangwa se uyu mugabo witwa nkusi norbert uvuga ko nawe uri impunzi mu zindi ntacyo wamarira izindi mpunzi byo wabivugaho iki
ndabivugaho nagira icyo mbivuga ariko reka yenda manze nsubize iki- igitekerezo cya fiyakire bavuga ati nuko yenda bavuga ikintu bagashaka kukigira ikibazo cy'abatutsi kubera yenda ariko nashaka kugira ngo mbwire ngo abatutsi ntabwo baba mu- mu rwanda honyine ubu ngubu aho tuvugira ubu ngubu ndibwira ko abatutsi benshi bashobora kuba ari no muri uganda kurusha n'abari no mu rwanda n'aba ari n'imiryango myinshi yari yarahungutse yaravuye yaravuye muri uganda benshi baranasu- banasubiyeyo ibyo rero kuvuga ko cyaba ari ikibazo cy'abatutsi kuki se batavuga ko abatutsi yenda bashaka kubatera ba- bavuye muri uganda yenda bakavuga u rwanda honyine ariko ndashaka kugira ngo nibutse na fiyakire ko abatutsi bigeze guhungira mu burundi bakahamara imyaka n'imyaka bakaza kuhava bagasubira mu rwanda hashobora kuba hari n'abandi basigayeyo ariko nta n'umunsi n'umwe ibibazo nka biriya twumva birimo kubera muri kariya karere icyo gihe byari bihari ubona n'uvuge ngo nibwo bwa mbere yenda impunzi z'abanyarwanda yenda nazo zagiye mu mu- mu burundi kuki se icyo gihe ibyo bibazo bitari bihari bikaba bihariho ubu ngubu kubera ubutegetsi bi- bituma ibyo ibyo bintu bimeze gutyo hanyuma rero ikibazo cya nkusi avuga ati kayumba se ko ari impunzi nawe ni impunzi mu zindi ntaba ari no mu rwanda ntaba ari no mu burundi nta- nta- nta n'abanyarwanda, n'icyo ashinzwe n'abari mu Burundi, Eh.
we murumva yababwira iki Mm.
ntabwo nzi nkusi icyakora nta n'ubwo nzi nkusi ubumenyi bwo yaba afite ku bibera mu rwanda n'ibigeze bihaba kundusha nk'uko wabivuze nayoboye ingabo nayoboye jandarumuri nayoboye ingabo muri kiriya gihugu ibyo byose ibyo mvuga ndabikora ndabivuga nshingiye kuri egisipiriyensi iyo nzi n'imikorere y'iyi ya leta aho na- aho naviriyeyo i- polisi za leta ntabwo zigeze zihinduka ahubwo zabaye mbi kurusha ubwo rero ndavuga ibyo nzi ibyo nakoze n'ibyo nabayemo noneho nkusi we ashatse nawe yajyaho akambwira bitandukanye icyo ni kimwe icya kabiri ashobora kuba nzi n'ibibera mu rwanda kurusha n'uwo nkusi yaba aba no mu rwanda kuko u rwanda narubayemo Eh, bariya bantu barurimwo nakoranye nabo kandi nta n'icyambuza kumenya ibihaba kuko na benshi mvugana nabo ntabwo rero wavuga ngo ngo ibibera mu rwanda babwirwa n'iki none se we niba ari i kigali ubu ibyabereye mu mutara we yabimenya yabigurwa n'iki ashobora kumenya kubera ko yaterefoniye yo none se telefoni iri johannesburg n'iri n'iri i kigali igihe telefoni ye- igisenyi hose ntizihagera hari uburyo bwinshi bw'abantu bamenya ibintu n'aba banyamerika bavuze ibyo ngibyo ubu se baba mu rwanda cyangwa bariya abakozi ba loni baba mu rwanda cyangwa bariya bose irosigi international baba mu rwanda ibyo byose ushobora kuza ukamenya ibintu atari uko ugombye kuhaba maze ibyavuga byo ndumva birimo amarangamutima yo kwibwira ko ibintu utabimenya ni nko kuvuga nkawe ukuri kuri radiyo ngo utashobora kumenya ibintu bibera mu burundi kandi ushobora kuba ufite umukozi wa voa uba mu burundi ibyo rero ni ibintu byoroshye ndashaka kugira ngo mwigishe mumenyeshe ko kumenya amakuru bidasaba ko ugomba kuba uyahagazeho ushobora kumenya amakuru abera ahantu kurusha n'abahatuye birashoboka ibyo rero ndibwira ko yenda norobera akwiye kubyumva ntabwo nawe nta marangamutima mbifitiye muri ibi ngibi ndavuga ibyo nzi ndavuga ibyo nabayemwo kandi mu kuvuga n'ibyo abandi bavuga iyo nza ko mvuga yenda n'ibitandukanye n'ibitarabaye wavuga turabeshya uti nta rcd yabaye uti nta sendepe yabaye uti nta eniventura yabaye aho wavuga uti yenda hari amarangamutima ntabwo ntabwo arimo kuvuga ibitandukanye n'ibyo resigi international bivuga ntabwo arimo kuvuga ibitandukanye n'ibya gurupe of experts nta nubwo arimo kuvuga n'ibya abangaba thomas peroro avuga ati njye nivuganiye n'abantu batatu iyo nza kuba mvuga ibitandukanye n'ibyo ngibyo yavuga ko harimo amarangamutima ariko ndavuga ibyo abandi bavuga kandi nkavuga ahubwo ngewe n'ibyo nzi nabayemo n'abo ngabo batabayemo aho no gutandukaniye murakoze radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda murisanga u rwanda ruregwa ko rutoza abana b'impunzi b'abarundi ibya gisirikari ni leta zunze ubumwe za amerika umuryango w'abibumbye uburundi n'indi miryango babivuga ntabwo ari twebwe nibyo ariko turi kunguranaho inama na generale kayumba nyamwasa ufite ubunararibonye noneho duhamagare justin justin uraho urakomeye justin
wiriwe wiriwe neza
nimore nimore tuba namwe yego yego tanga icyifuzo cyawe cyangwa se ikibazo
ibyo bwa mbere bwobwo ntorobwa n'intererano yego
icyo kibazo ku cyerekeye ibirego birego u rwanda n'amakungu cyane cyane
ndakumva akomeza justin
ni ngombwa ibi birego biriko biregwa u rwanda ku byerekeye biriko birangamwa igihugu cyacu cy'u burundi cyo ku bwanjye ndabona yuko nta nta hamaze gusohoka amaraporo nk'ayo oye mpuzamakungu cyo tubona yuko ata ntawubwa ngo sibyo cyangwa si ngo nibyo cyangwa si ibyo umuntu yobanza akayigira akavuga ati reka tube tubirabira kare turabira habona hanyuma turabe ikizovamwo mugabo je hani hani ngomba kuvuga nk'uko iyi raporo iherutse gusohorwa na bajya bantu bavuze yuko ari abahinga ba oni hari ijambo bakoresheje bavuze yuko iyo raporo yari mu ibanga hanyuma ica igwa mu minwe yabo baca barayisohora bamaze gushika ngaho harimo amakenga menshi kubera nk'ibyo bica bigora gusigura nk'ubu abo bibazwa babibonye bakoze ayo matohoza ni ibintu bitoroshe hanyuma ikigira kabiri uyu mu iyi ntumwa idasanzwe mu karere k'ibiyaga binini yavuze yuko yavuze ko baba barahuye n'abantu bashaka cumi n'umunani bakaganira bakababwira oya we yaganiriye na batatu yaganiriye na batatu b'ingimbi ni ukuvuga teenagers mu cyongereza cyangwa se mbese ni bariya baba bakiri batoya bakiva mu bwana bataraba n'abakuru
birumvikana ariko hagati aho dufate kuri iyo raporo ivuga abantu cumi n'umunani baba baraganiriye urabona neza uri kurumviza abavuga ngo bahawe ngo amarangamuntu ngo yamagene ngo bavuga muri congo bijya bintu nimba nibaza nkawe mubimenya mwarumvise yuko ntiduhakana yuko atari ibyo umugabo ugomba kuvuga amakenga arimwo ahari nk'ubu murabona muri tanzania haravuzwe yuko hafatiwe ubwatsi bw'imbonerakure mu makambi ruva mbere mu ntara za ruyigi n'izindi amazina amazina aravugwa abo bakaba bafite ibirwanisho rero twebwe tuba turaraba nubwo biri uko
justin vuga wanzura dore igihe kirimo kiradushirana witwara iminota vuga gusha ku ngingo hanyuma tugende
icyo ndiko ndabona rero ndiko mvuga nti aya maraporo ariko asohorwa amaporo mpuzamakungu uko karasohoka hariho indi raporo yasohowe na amnesty international yerekana ibintu by'ibinogo byahambwemo abantu rero twese tubona n'igiki amakungu ikibazo cy'uburundi ko ishobora kugifata mu minwe Ye- Justin urakoze urakoze reka duhe ijambo nu- na romuwaride kuko iminota uri kwitwara tukima ijambo n'abantu urakoze noneho duhe ijambo romuwaride romuwaride uraho urakomeye halo romuwaride ntabwo nzi aho ari ya- ya- ya- ya- yatawanyitse Tu- noneho twisubirire twisubirize ijambo jenere kayumba nyamwasa kuri ibi ngibi justin yari arimo avuga jenere kayumba nyamwasa murabitekerezaho iki icyo mbitekerezaho eh, juste kuvuga ati biriya bishobora kuba ari byo cyangwa atari byo buriya ni uko umuntu aba yarasomye raporo akumva uko iteye hari ushobora kubyemera ariko ntashobora hari n'udashobora kubyemera ubwo ni uburenganzira bwa buri muntu uko ibirimo uko abibona ariko rero ubundi ni ukugira ngo raporo igire agaciro ubanza kureba abayivugaho abayanditse n'abandi icyo bavuga tuvuge ko bariya ba egisipatsi yenda bashobora kuba ibyo bavuze atari byo none se kuki bahuza na refugee international bagahuza noneho na na na n'uyu mudamu granfield bagahuza na perero ubwo igihe ufashe abantu bane batanu ukareba ibyo bavuga ukabishyira hamwe ukuri naho kuba kuri kuko iyo aza kuba ari iy'umuntu umwe wavuga uti ibyo bintu ntabwo bishoboka icyakabiri yari avuze ati ubundi kuki iriya rapo- raporo babanje kuvuga ngo bakayigira confidential barangiza bakayisohora ndashaka kugira ngo mubwire ko ubusanzwe ziriya eh, organization niko zikora baba bazi ko ibintu bibamo za politiki bakaba bazi ko raporo zabo rimwe na rimwe ushobora kuzigeza mu miryango hamwe na hamwe bakazinika maze kugira ngo akazi kabo katazapfa ubusa uko babigenza ubusanzwe bakora raporo bangiza nyine koko bakayisohora mbere mu ibanga kugira ngo noneho za politiki na za diporomasi zibera nko muri za un zize kuzananirwa gufu- gufunga ziriya za raporo nayo igihe uyifashe ukahita ugenda ukajya kuyitanga hari ubwo hazamo ibintu bya za diporomasi raporo bakayinika ibyo rero ni ibintu bisanzwe kubera ko babikora gutyo ariko icyangombwa ni uko twareba neza ibirimo ibiyikubiyemo noneho tukabigereranya n'ibirimo kuba irimo kubera muri kariya karere iby'abarundi ubwabo bavuga ibyo izi- izi- indi miryango ivuga noneho ukuri ntaho kubonekera kumva rero jisite yo kutabyemera ubwo ni uburenganzira bwe yarayisomye neza kumva atayemeye ashobora kutayemera ariko ubusanzwe mu gukora interpretation y'amaraporo ni ukubikora kandi raporo zaba ari aba group of experts bakugaragariza uburyo banyuzemwo kugira ngo noneho baze kugera ku kuri ibyo rero nabyo bara- bagaragaza ko bakoresha sitegezi zabo enye n'izo sitegezi zabo zikazatuma iyo raporo isohoka kandi ntabwo wasohora iyo raporo izo sitegezi zitanyuzemo kuko igihe babikoze nabo bibagiraho ingaruka kugira ngo zijye kujya kubisobanura muri un kumva rero nabwira jisite ko adakwiye kwibwira ko hari harimo gushaka ku- gukabya kandi nta n'impamvu babikora
radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ariko rero jenali kayumba nyamwasa mu munota umwe usigaye hari umuntu wari wigeze kubaza ati bizarangira gute ndibwira ko ashobora kuba ari kirisi dusubiye dusubiye inyuma bizarangira gute iyo amaraporo asohoka gutya ibintu birangira gute nko mu munota umwe
Eh, umunota umwe ubundi yenda leta z'ubwazo zi- zihanganye muri ibyo bibazo bya- byarangira icyangombwa ni uko icya mbere ni imishyikirano igomba kuba hagati y'abarundi bafatanye ibibazo hagati yabo icya kabiri ni leta y'u rwanda kurekera aho guteza ibibazo mu burundi no mu karere icya gatatu ni ukugira ngo bahuze leta y'u rwanda na leta y'u burundi noneho ibyo bibazo bihagarare mu buryo bwa diporomasi ariko igikomeye cyane ni uko u rwanda nk'igihugu rukwiye guhindura polisi yarwo yo gushotorana kuko ubona ubu ni uburundi ubutaha izaba ari kongo cyangwa izaba ari n'ahandi Ye. radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda dushimire rwose byimazeyo jenali kayumba nyamwasa wemeye kuduha uyu mwanya kugira ngo adusobanurire ibintu byose bijyanye n'ibirego amahanga akomeje gusohora avuga ko u rwanda rushyira abana b'impunzi z'abarundi mu gisirikari ku- cy'inyeshyamba ariko kugira ngo bazajye gutera iwabo nimba bishoboka twabyumvise ko bishoboka ko bibaho jenali kayumba nyamwasa ndabashimiye cyane
murakoze thomas kuduha umwanya imana ibarinde yego namwe barinde mwe murakoze ye nshimiye rero n'abandi bose bagize uruhare muri iki kiganiro nshimiye n'abamfashije nshimire namwe tutashoboye guha ijambo kuko akanya katubanye gatoya ariko tuba tubazirikana igihe cyose maze rero namwe mwese uko mungana imana ibaha amahoro mukomeze munogerwe n'ibiga- n'ibiganiro by'ijwi ry'amerika